ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short wave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda ho turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kuri facebook youtube twitter na instagram mudukurikira kuri arobaz voa radiyo yacu naho wayeshatu radiyo yacu voa akadomo com ni urubuga rwacu musangaho ibiganiro byacu byose hano muri studio ya karindwi injeniyeri Cornelius ari ku buhanga bw'ibyuma Nadia Taha ari ku bugenzuzi bwa porogaramu naho jye mwumva kuri mikoro ndi Jeffrey Mutagoma ni umwanya w'ikiganiro muri Sanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine gitanyi aho bita tura
ngewe ndi hano kampala uganda
jewe ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
kuki mu karere k'ibiyaga bigari n'ahandi muri afurika ibiciro by'ibiribwa bikomeza kuzamuka mu buryo budasanzwe muri iki gihe byinshi muri byo bihingwa bikanera muri ako karere ingaruka z'iri zamuka ry'ibiciro ku bukungu bw'igihugu ni izihe ibi ni ibibazo byo n'ibindi mwagarutseho cyane mu kiganiro duheruka kugirana mubaza ibibazo muri sanga rero yabatumiriye bwana Stra- strato habyarimana impuguke mu by'ubukungu ngo adusobanurire ibyo bibazo n'ibindi muri bwifuze kumubaza ku murongo wa telefoni i kigali mu rwanda bwana strato habyarimana mwiriranywa amahoro
muraba neza umwaka mushya muhire kandi yego yego kuri twese ikaze mu kiganiro murisanga hano ku ijwi ry'amerika
murakoze cyane ye nari maze kubivuga rero ntangira ikiganiro ariko nagira ngo mbanze ngusabe iminota mike cyane tubanze twumve amajwi ya bamwe mu baturage duheruka kuvugana nanone mu kiganiro muri isanga bavuga kuri iki kibazo nyine tugiye kuganiraho cyerekeye izamuka ry'ibiciro hanini by'ibiribwa aho baherereye mu rwanda no mu burundi hanyuma turahita tugaruka noneho mudufasha gusobanukirwa n'igitera ibibazo nk'ibyo reka dusabe ku buhanga bwi- babidushyirireho
merere mu majyaruguru u rwanda mu karere ka rundi umurenge wa buyoga ibishyimbo ibiciro byarazamutse eh, ibintu- ibintu birakaze ubu ngubu nyine urebye cyane cyane ku bintu by'ibiribwa ibintu bisa nk'aho byazamutse cyane igiciro cyarazamutse n'ibishyimbo hari aho usanga ari icyatanu icyane kandi urebye n'imisoro igenda isa nk'aho itera ikibazo cy'izamuka ry'ibiciro no kuba wenda hari ahantu rimwe na rimwe twakoreshaga mu buhinzi busanzwe bw'ibiribwa ugasanga ntabwo tukihakoresha mu mu buhinzi bw'ibiribwa ugasanga rero hari nk'ahantu hamwe na hamwe tutagikoresha cyane
muri mu karere ka kayonza umurenge wa mukarange akagari ka nyagatovu ibiciro byo bimwe na bimwe byarazamutse aho cyane ikiro cy'ibigori ni amafaranga magana atatu n'uwubijyanye ni amafaranga magana atatu ugiye kubigura rero ni amafaranga magana ane umuhashyi ikigezi kiba ni amafaranga icyabiri Ah, mperereye mu karere ka gatsibo Ah, amakuru ahari ni amakuru ashingiye ku izamuka ry'ibiribwa cyane ubunyobwa ibigori n'ibishyimbo nk'ubu ngubu ni ukuvuga ngo ubundi iki gishyimbo twari tumenyereye ko bigura wenda nk'amafaranga magana inani igihumbi ariko ubu ngubu aka kanya tuvugana ingemeri igeze ku gihumbi na magana inani Ah, ingemeri y'ibi- y'ubunyobwa igeze ku bihumbi bitatu ibigori nabyo byarazamutse bigeze kuri magana atandatu rero ugasanga nyine bisa nk'aho biri kugora abantu benshi kandi nyine bisa nk'aho aribwo n'ubundi bikera umuntu akibaza nyine bizagera mu kwezi kwa gatatu mu kwezi kwa kane mu kwa gatanu bi- bihagaze bityo amafaranga biragoye kubera yuko ni ukuvuga ngo nk'akazi gasa nk'aho gahari akazi gasa nk'aho gahari shaba ari nk'aka kazi nyine k'amaboko nk'abantu bashoboye nyine nka bafite nk'amagare wenda bagashakisha nyine amafaranga atari menshi cyane cyangwa se wenda nk'ako kazi k'ikiyede ni ukuvuga ngo niba ukoze akazi k'ikiyede ko nyine k'icyatanu cyatanu tutashobora kuguramo n'ingemeri y'ibishyimbo urumva nyine bi- biragoye biragoye noneho haka- hakiyongeraho n'ikibazo nya- nyine giterwa wenda nyine n'ib- n'iryo bura ry'imirimo abantu bamwe na bamwe nyine bishoye nyine mu nyine mu ngeso nyine zo kwiba noneho nyine imyaka iri mu murima Eh, ubujura bwo mu mirima tuvuge wenda burahinze igihe cy'isarura kirageze wenda uvuga ati nzajya kubisarura ejo ugasanga babitwaye imirimo imirimo yo ntayihari nyine ubuzima burasa nk'aho bugoye cyane cyane nyine mu bindi bw'imihahire rero mu ntara ya bururi aho bita umuzima mu kivuruga yego mu burundi na cyane cyane mu burundi kweri turashima amakuru agezweho bwa turabona ku byerekeye ibifungurwa iduzwa ry'ibiciro ni ukuri iduzwa ry'ibiciro ryaraduze hari bimwe bimwe byaragiye biraduga nk'ibiharagi ukagenda nko ku mikeri amavuta yo- yo kurya amamesa ibiki ni byinshi ni byinshi byashoboye kuba biduga ikiro cy'ifu cyari ku mafaranga igihumbi n'abiri ubu kimaze kuba kigera ku mafaranga ibihumbi bibiri n'amahera makeya urumva nkaho rero ibintu bisa n'ibyononekaye ukagenda ku biharagi byavuye ku mafaranga igihumbi n'amajana munani biduga ku bihumbi bibiri n'amajana atanu amavuta yo amavuta yo kurya nayo nayo nyene yarashoboye kuba dubu harimo n'ibindi byinshi byinshi jewe na cyane cyane ndiko ndaraba kuri iyo saha tugeze ko fatiye ku ngaha aho ntari iwacu ya bururi turi kabisa ibintu ntibimeze neza abenegihugu bari mu marira bari mu marira kubera kuko ubu inzara bafite ni nyinshi cyane ni nyinshi cyane uravye iduka ry'ibiciro riduka ku mwanya ku mwanya ku mwanya ku mwanya ibintu birabuze ugasanga uriko urabaza naho umuntu uriko urabaza igituma ibidanaga biduga bamwe n'abandi baridoga bakubwira yuko nk'ubu bakitwaza ibura ry'ibitoro ngo ibitoro byaraduze ngo natwe ngo tuduze ibiciro kugira ngo tureke ko twaronka n'akanyungu na gatoya ubu rero abanyagihugu kweri ntibafite bakirabamira kuko nk'ubu nk'akarere uraraba amafaranga ukorera ku munsi uretse n'ubwo akazi mu ndimo nk'u- nk'akazi ko kurima ukaronka ubwo akazi aguhenda amafaranga ibihumbi bitatu aguhenda amafaranga ibihumbi bitatu ba- ujya kuba ugaburira abana barenga bane imajinevu ibibazo nk'ubu baguhenze ibihumbi bitatu iki- ujya kugura ikiro cy'ifu y'ibigori amafaranga ibihumbi bibiri n'amajana abiri ikiro kimwe urumva niba bintu biza kuboneka urumva yuko kugira ngo u- ujye neza ku munsi udafite amafaranga ibihumbi cumi na bitanu ibi tubibona ngaha mu ntara yacu ya bururi tuca twibaza nawe ku baba bari aha mwa ziriya ntara batariko bararima twebwe birahimba no ku munsi ugasanga nk'ubu ubu ibigori bisa n'ibiriko birera ibindi nabyo byo mu mwonga bahevye kubyimbura bamwe bamwe nibyo bariko barabiheza tuca twibaza none twebwe bi- bizinze ino mu ntara ya bururi bishika tukajya no mu ndimo tukaronka utuntu tuza gufungura tutabanze kujya kugura ku kiro Eh, abatariko bararima nabo ba- baziga kurya basumye ico bigenda gute ibi rero ni byo abantu benshi ngaha mu ntara ya bururi kabisa ariko baridodera cyane rwose ibiciro biduga ku mwanya ku mwanya kirakira kiranayo bamera ni atari kwinga ngaha iwacu i bururi nibaza ko tutatuye gusa ariko nibaza yuko sinubwo ko niho ku isi yose mugabo bari iwacu i burundi ifatiye mu gihugu fatiye ku gihugu kubera ibintu byarabaye nabi nta muntu n'umwe adashobora kwidoga kabisa ni mu majyepfo i nyanza umurenge wa busoro ni ukuri nunze mu- mu rya bagenzi banjye bambanjirije ibi- ikintu cyitwa ibiribwa ah, mu rwanda rwose byaruriye cyane birakabije rero nk'umuntu w- w'umuhinzi uhingiriza uhingira undi kugira ngo abone ifunguro rya buri munsi urumva biba bigoye ni ukuvuga ngo umuceri mbere ya korona muri za bibiri na makumyabiri na rimwe ijana na makumyabiri nyine itaraza umuceri waguraga amafaranga magana inani uri ku mafaranga igihumbi na magana atatu hano hano mu murenge wa busoro umuceri twihingiramo iki gishanga cyacu umuntu wawu- wawuguze akawushesha ni amafaranga igihumbi na magana abiri ubwo yawuguze amagana ndumva ari magana atandatu udaseye ikintu cyitwa amavuta yonyeka ari bibiri magana abiri ya katusoga kuko yaguraga bitatu litiro amavuta nyine yo yo- yo gukaranga Ah, nyine iyo ushoboye kwihigahigira ukiga ariko nyine nayo ubonye buri munsi urumva nimba ukora amafaranga wenda icyatanu urugero wenda urugero ku munyonzi cyangwa se eh, u- u- u- wenda umunyonzi wenda icyatanu aragikoreye mu rugo ari bwakenera ibintu bi- nk'ibya bibiri magana atanu urumva kugira ngo uhwanyishe na cya cyatanu wenda wakoreye ku munsi uragura ubugari ubugari bugura magana atandatu hano ikiro kiseri ugure injanga ugure ubunyobwa ugure intoryi kugira ngo utajya hejuru kugira ngo utajya kwikopesha ubwo nibwo buzima wenda umuntu aba arimo buri munsi ubwo nanone nyibaza nk'umuhinzi nyine ukorera magana inani ukorera igihumbi urumva nyine ni hafi ya nabyo iby'ibiciro bari kuvuga nyine ni ibintu twarangije kwakira nyine kandi nta n'ikintu umuntu yabirenzaho nyine umuntu abyakira uko nguko abibona Mu- mu- mu- mu bihe byashize igihe cy'isarura imyaka yabaga ihendutse ariko ubu ngubu twitwa ko turi gusarura ariko imyaka irahenze cyane rwose irahenze mu rwego rwo hejuru cyane cyane rwose none se nk'ubu ngubu nta gihe kinini kirashira dusaruye ibishyimbo ariko ibishyimbo birahenze rwose mu buryo bwose bushoboka aho ngaho eh, i gatsibo numvise ngo ubugari ikiro ngo ni ubugari busenga ikiro ni magana atandatu ariko inaha ni magana inani ibiribwa byo rwose twarabyakiriye uko nguko n'iswari nigeze kumva ba- bavuga yuko mu rwanda hiyongereyemo indi ariko ntabwo biri kutubuza ikiro kugifatira igihumbi na magana ane ubwo rero urumva ntabwo byoroshye nyine ni ibintu bituma tugenda tumenyera nyine uko bukeye n'uko bwije kandi nta n'ikintu twabirenzaho tugomba kubyakira
bwana sitarato habyarimana urabyiyumviye ibyo abo baturage bavuga hirya no hino mu rwanda ah, no mu burundi ndetse bamwe bati turimo turasarura imyaka ariko bikanga bigahenda kandi turi ku mweru Eh, bwana habyarimana nagira ngo dutangire udusobanura ubundi izamuka ry'ibiciro cyane cyane by'ibiribwa nk'ibi ngibi kandi ari ku mweru riterwa n'iki rituruka he wenda twibanze ku biribwa gusa ah, ubundi tutarebye ko ari ibiribwa cyangwa ah, ari ibindi bi- turebye ibintu byose bikunze gukenerwa n'umu- n'umuhashyi umuguzi Mm, reka twagure Hari- reka tubyagure twe kureba ibiribwa gusa wenda turebe muri rusange igitera Eh, ibiciro kubera ko- kuzamuka urakoze cyane ibiribwa burya ni ni birihariye ariko iyo urebye ibintu abantu bakunze gukenera muri rusange burya izamuka ry'ibiciro ikintu cya mbere gikunze gutuma bizamuka ni uko ah, iyo abafite ibyo bagurisha ah, bagurisha in- eh, ibyo bagurisha bifite ingano nke ugereranyije n'ibyo abashaka kubigura bakeneye ba bandi bagurisha akenshi bazamura ibiciro kubera ko ababishaka baba ari benshi noneho uko bagenda ababi- abenshi babikenera ba bandi babigurisha bakavuga bati reka tuzamure igiciro kwa kundi mbese gushaka kungukamo menshi kubera ko ababikeneye babi- bari- bari benshi kandi bata- batitaye ku ku- niba abi- ari ibintu bikenewe cyane ibyo kuvuga ngo igiciro kiri hejuru cyangwa ntabwo kiri hasi hari ababa bata- batitaye ku giciro uko gihagaze ugasanga mu by'ukuri kuba ingano y'ibikenewe ku isoko aho abantu bahahira iri munsi y'iby'abantu bakeneye guhaha ibyo ubwabyo bituma ibiciro bizamuka naho um, ku bijyanye rero ni- ni- n'ibi- n'ibiribwa usanga kenshi muri ibi bice byacu ah, haba mu rwanda haba ndetse no mu burundi ah, muri congo wenda no mu- mu bindi bihugu muri a- byo muri aka gace ntabwo nabihagararaho neza ariko mu rwanda no mu burundi habayeho ikibazo cy'uko ah, igihe cy'ihinga ah, giheruka kitagenze neza imvura ntabwo yaguye mu buryo buhagije noneho biza gutuma abantu bahinga batinze noneho n'umusaruro basaruye ah, uba muke bityo bigatuma noneho ibihingwa cyangwa se ah, ibyo kurya bya- byahinzwe muri ibyo bihugu byashyizwe ku isoko biri munsi y'ibyo abantu bari biteze n'ubundi bari basanzwe bagura ibyo bari bakeneye ugereranyije n'ubundi n'ingano bari basanzwe bagura ibyo rero bigatuma noneho ibiciro bijya hejuru ariko ntitwirengagize yuko noneho hari impamvu twavuga yuko ah, zituruka imbere mu gihugu nk'ibyo twaba tuvuze yuko ah, wenda nk'imvura iba- igihe iba yagenze nabi ariko hari ni- ni- n'izindi mpamvu twavuga yuko zishobora kuba ah, zikomoka hanze y'igihugu Mm.
tuvuge nk'urugero murabizi yuko kubera intambara iri hagati y'uburusiya na ikirere hari ibicuruzwa bimwe by'ibiribwa byagiye bibura nk'amavuta y'ibihwagari ingano n'ibizikomokaho n'ibikomoka kuri ibyo bicuruzwa mvuze cyane cyane amavuta yose akomoka ku bicuruzwa mbese mbese tuvuge nk'ibihwagari ibyo bintu byarabuze kubera iki kubera ko ahantu byakomokaga muri ikirere habaye ikibazo cy'uko inzira zatumaga bibasha kugera mu bihugu byacu zasaga n'izikomanyirijwe icyo ni kimwe ikindi ugasanga noneho igihugu kubera ko gihanganye n'intambara abahinzi bari basanzwe kubitegura no kubigurisha kugira ngo bituganeho ku isoko bari nyine barimo bakiza amagara yabo ibyo rero byatumye noneho bimwe mu biribwa cyane cyane ibyo bishingiye kuri ibyo mvuze nabyo bizamura igiciro kubera iki kubera ko ingano zahise ziba nke kubera yuko amavuta y'ibihwagari yahise abura n'andi mavuta ndetse y'ubundi bwoko n'ibindi byose bituruka hanze rero byagiye bigira ikibazo cy'uko wenda nka nyuma ya kovide kovide cumi n'icyenda hagiye habaho yuko zimwe mu nzira z'ubucuruzi zitari zikiri nyabagendwa ibindi n'aho zibereye nyabagendwa ugasanga noneho biragoranye ugasanga noneho hajemo izindi nzitizi nko kuba ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli kuri peteroli byaba byarazamutse ibyo byose kubera ko bigira uruhare mu ishyirwaho ry'igiciro cy'igicuruzwa bituma nyine igicuruzwa kitugeraho neza birumvikana ko ibyo byo hanze hari n'izindi mpamvu nyinshi hari abantu usanga bumva baganya bati kuvana ibicuruzwa hanze inzira bigenda binyuramo hari ibindi tugenda duhura hari imisoro twishyura ariko hari n'ibindi by'inzitizi duhura nabyo bitari imisoro iyo bigeze mu rwanda wa wundi wagize wahuye n'izo ngorane akora ibishoboka byose akagaruza ya mafaranga yatanze muri za ngorane yagiriye hanze noneho uko agenda ayongera ku giciro bigatuma igiciro kigenda kizamuka ariko ntitwirengagize ko hari n'ibizamura ibiciro nanone bisanzwe imbere mu gihugu tuvuge nk'umuriro w'amashanyarazi igihe uhenze igihe imishahara abantu bashaka imishahara yisumbuyeho kurushaho igihe ubwikorezi buzamura igiciro kuri bya bine navugaga wenda nka esanse yazamuye ibitoro ibikomoka kuri peteroli byazamutse usanzwe kuvanira ibicuruzwa ahantu hamwe abikugereza ahandi nawe ahita azamura igiciro bityo nawe uri kugicuruza kugira ngo ugaruze ya mafaranga watanze mu bwikorezi ukongera ukayagaruza ni byinshi nk'umuhinzi rero harimo n'ibindi byinshi byagiye byiyongeraho tuvuge nk'ifumbire muribuka ko ifumbire nyinshi twayivanaga muri biriya bice bya Ukraine n'uburusiya yageze aho isa naho ibuze hari ibihugu nk'u rwanda bwongeraho nkunganire ariko kubera ko baba barashyizwe muri muri gahunda ya leta cyangwa se muri bije mu igenamigambi amafaranga runaka atagomba kurengwa muri iyo gahunda iyo bayashyizemo ariko ntabashe gutwikira neza bya biciro byose leta ishaka gutwikira ikoresheje iyo gahunda bituma noneho n'ubundi ibiciro by'ibikomoka by'inyongeramusaruro nabyo byiyongera kandi iyo inyongeramusaruro ihenze wa muhinzi nawe yahinze yasaruye bya bindi asaruye ashaka kubigurisha ku giciro gihenze kugira ngo abashe abashe kugaruza amafaranga abashe no kugira n'ikintu yungukamo hari impamvu rero nyinshi wenda izo navuga ko arizo z'ingenzi ariko ntitwakwirengagiza yuko hari n'amafaranga yacu ari kugenda asa naho afite agaciro ugereranyije n'amafaranga yo hanze nk'ubu sinabahisha yuko mu rwanda idolari rigeze kugira ngo ugure idolari rimwe mu manyarwanda utanga amanyarwanda igihumbi n'ijana urumva ibyo bintu biri hejuru ugereranyije n'uko byari bisanzwe iyo rero nk'umuntu hari ibicuruzwa bitumizwa hanze kandi bidatumizwa hanze nk'umuntu uzakoresha inyongeramusaruro iba yaturutse hanze byanze bikunze rya dorari rigiye rikuzamura igiciro ifaranga ryacu ritakaza agaciro bituma noneho wa wundi wazanye inyongeramusaruro ayigurisha ku muhinzi umuhenze nawe akazasarura bimuhenze nawe akazatugurishaho bimuhenze noneho wa wundi nawe wagiye kugura ibiribwa hanze kubera ko idorari ryahenze yabiboneye bimuhenze nawe yaza hano yamara kubigeza hano akazamura nyine igiciro akurikije kuko nawe yabonye amadolari kugira ngo abashe kujya guhaha hanze bya bicuruzwa acuruza hari n'abandi ariko tutakirengagiza hari abacuruzi bazamura ibiciro ku bushake nta n'impamvu n'imwe muri izo ngizo navuze ibyo bikunze kuba cyane cyane iyo hari nk'abacuruzi bihariye isoko mu ndimi z'amahanga bakunda kuba byita ba monopole cyangwa ugasanga ari bakeya bihariye isoko bakoze akantu k'agatsiko bita kariteri abo bantu bishyiraho igiciro uko babishaka baricara bakavuga bati "Bo, ndabona abantu babishaka ari benshi reka nongereho igiciro uko nshaka cyangwa se ndumva kubera ko aribyo uhagaze jyenyine reka igiciro gishyire uko uko byiyumvi uko uko- uko byifashe ugasanga nk'ubu bakakubwira bati wenda umuceri w'umupakisitani niwo uryoshye aba- abantu bose ugasanga niwe bari gushaka kujya kurya ariko ugasanga umuntu utumiza umuceri muri pakisitani aba ari nk'umwe cyangwa ari babiri bityo bakumvikana batari kuko kubera abantu bari kuwushaka ari benshi kandi twakumvikana tukongeraho ku nyungu nk'amafaranga magana atanu cyangwa igihumbi ku mufuka bityo bakabyumvikana bityo ugasanga noneho bibaye eh, igiciro gito kiba kirazamutse nta mpamvu rwose igaragaraho kugira ngo basarurire mu nduru kubera ko abantu ibicuruzwa bari gushaka ba- ba- ibicuruzwa bafite abantu bari kubishaka ari ku bwinshi Eh, hakabaho rero hari n'igihe nanone eh, ubutegetsi cyangwa leta zivanga mu gushyiraho ibiciro ugasanga leta iravuze iti "Ubu niba ucuruza igicuruzwa runaka ntibakaguhere munsi y'aya hari n'abavuga ngo, "Eh, ndetse ngo ni- ntukarenze aya ngaya I- ibyo byo kwivanga mu ishyiraho ry'ibiciro bikozwe n'imbaraga ah, za- za leta cyangwa se z'inzego za leta nabwo akenshi usanga mu by'ukuri hari igihe bigira uruhare mu kuzamura ibiciro mu buryo butari butari bukenewe Eh, niyo mpamvu usanga leta nyinshi zi- zibyirinda ariko hari n'aho usanga none leta kubera impamvu zitandukanye zikomeza kubi- ku- kubikora bityo ugasanga mu by'ukuri nabyo bigize bibaye nk'impamvu bituma ibiciro bizamuka urumva hari impamvu nyinshi rero ubwo rero tugarutse ku bi- ku biribwa mu mu bihugu byacu yemeka ko impamvu y'ingenzi yagiye- yabaye yuko hari ibyo twakuraga eh, mu mahanga byazamuye ibiciro kubera nyine ah, ibi- ibibazo biri hanze hanyuma hakaba n'ibyo twihingiraga nabyo byazamuye ibiciro kubera impamvu ziturutse hanze navuze nk'impamvu nk'urugero nk'i- ah, nk'ifumbire n'inyongeramusaruro twakomoraga hanze ndetse n'imbuto rimwe na rimwe hanyuma hakaba rero n'i- n'igihe ihindagurika ry'ibihe bituma hamwe hari igihe imvura igwa ari nyinshi ikangiza ibyo twahinze cyangwa se ubundi imvura ntinabonekere cyangwa ntibonekere ku gihe ugasanga n'ibyo twahinze ntibyeze neza maze Mm.
cya gihe tugiye gusarura hagasarurwa bike noneho bigatuma bigera ku isoko ari bike nyine kubera ko ari bike rero bigatuma ibiciro bizamuka nkeka yuko ibyo ni byo by'ingenzi Ha- hashobora kuba hari utundi bi- hari utundi twinshi naba nibagiye ku ibyo ni byo by'ingenzi Mm, mu kanya wenda turaza no kureba eh, i- i- ingaruka muri rusange bigira ku bukungu bw'igihugu ariko kubera umubare munini w'abantu batwandikiye ni benshi reka ntangire nakire telefone zabo ah, nitubona akanya tuzajya ducishamo noneho unadusobanurire kuri izo ngingo zindi duhere kuri eric niringiyimana ikaze mu kiganiro muri sanga utubwire aho uherereye uhita ubaza ikibazo cyawe
Halo.
yego turakumva Eh, ni Eric Niringiyimana ndi i Kigali.
Mm.
So, ko njye mbyumva igituma ah, ubona ibintu ku isoko byazamutse cyane cyane ibiribwa muri muri aka karere duherereyemo Mm.
So, mbona ahanini bya- byatewe cyane cyane ni kovide cumi n'icyenda Mm.
none iza gu- iza- iza gukomwa mu nkokora ni n'intambara yabaye muri Ukraine n'Uburusiya bo ugereranyije nkanjye nageze i Kigali na cumi na karindwi ikiro cy'ibishyimbo twakiguraga magana atatu ubu cyageze ku cyatanu bo rero mbona icyo leta yakora mu rwego rwo kuba ya- ya- yazozuna icyo kibazo ni ukuba wenda ya
Ah, ntabwo Eric ntabwo dushoboye kumvikana reka twakire nanone Eric Nzohayimana Eric Nzohayimana turakumva ariko wigire hirya kuko ahantu uri hari urusaku radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc eh, bwana habyarimana wumvise ibyo eric niringiyimana yavugaga eh, ura- sinzi niba hari icyo ufite ubivugaho
urakoze cyane mu by'ukuri afite ukuri eh, hari ikintu nanibagiye kuvuga Mm, murabona ko iri zamuka ry'ibiciro akenshi ryashushe n'ibigaragara cyangwa se abantu ba- ba- ba- batangiye ku- kuryumva ari uko dutangiye kuva mu bihe bya kovide mu bihe bya kovide ibihugu byinshi wenda tuvuge ibihugu by'ingenzi duhahiramo nk'ubushinwa byari byarashyizeho ingamba z'uko gukumira mbese ibicuruzwa biva muri icyo gihugu bijya hanze ariko n'ibindi bihugu byari byarashyizeho ingamba nk'izo zo kugira ngo z'ubwirinzi zo kugira ngo kovide iri gukomeza gukwirakwira muri ibyo bihugu mu bihugu nanone byacu hari aho natwe twageze aho dushyiraho byaguma mu rugo cyangwa mu karere bityo abantu ntibakomeza kugenda n'ubukungu busa naho buhagaze noneho igihe ubukungu bwongeye gusubira mu nzira za restrikisheni bya bintu byo gukumira mbese urujya n'uruza rw'ibicuruzwa n'abantu bivanyweho ubukungu busa naho buzamutse cyane butunguranye ndetse nk'uko wafunga amazi ukayagomera akaba menshi cyane wagira gutya ugaca urugomero amazi amanuka afite ingufu nyinshi cyane n'ubukungu rero baburekuye nyuma ya kovide busa naho bwabaye nk'aya mazi arekuwemo yari yagomewe kuzamukana ingufu noneho muri kwa kuzamukana ingufu rero tuza kwisanga abantu batangiye guhaha abantu batangiye kongera gushaka gukora duhereye duhereye kuri rwa rwego rwo hasi ubukungu mu bihugu bimwe byacu byari byaramanutse noneho ugasanga abantu bakeneye ibintu birenze ibiri ku isoko bitewe n'uko twaba tumaze igihe kinini turi muri kovide nkeka ko afite ukuri iyo ni imwe mu mpamvu yatumye ibiciro bizamuka kuko n'ibyo yavuze by'intambara y'uburusiya na ikirere nabyo ndemeranya nawe nk'uko nari nabivuze na kare hakaba rero hari impamvu nyine nyinshi yagiye agarutsaho ko ikintu yakomojeho yavuze ati buriya leta yagombye kureba ukuntu yagira icyo ibikoraho gusa leta iba ifite ingamba nyinshi nka leta yo mu rwanda yakoze ibintu byinshi byo kugira ngo irebe ukuntu ubukungu buzahuka ariko wibuke ko navuze ko muri kwa kundi muri cya gihe ubukungu buri kuzahuka noneho ni nako n'abantu bagira ubushobozi bwo guhaha uko abantu bagira ubushobozi bwo guhaha kandi ibicuruzwa cyangwa ibyo bahaha bitarakurikiye mu ngano ngo bihuze n'ibyo bakeneye niho hahandi haturuka izamuka ry'ibiciro haza rero izindi ngamba tuvuge nko kugabanya amafaranga azunguruka mu baturage uburyo umuturage cyangwa umuntu yari afite amafaranga menshi iyo agiye guhaha igiciro cyaba cyazamutse kitazamutse ntacyo biba bimubwiye niho usanga rero leta zimwe nka leta y'u rwanda igira gutya ikavuga iti dushyize hanze impapuro mpeshamwenda turashaka yuko muzigura gutyo tukabona miliyari makumyabiri mu isanduka ya leta icyo gihe iyo bazishyize hanze zikagurwa ya mafaranga ari kugurwa agaruka mu isanduka ya leta ni ukuvuga ngo ntabwo aba akizinguruka mu baturage iyo ari amafaranga azunguruka mu baturage aba agabanutse bituma bwa bushobozi bwo guhaha nabwo busa naho bugabanutse bityo kwa kundi umuntu ajya guhaha akaba yagura uko ashaka kubera ko afite amafaranga menshi akabikikaho akabanza agashishoza bityo bigatuma ibiciro bidakomeza kuzamuka ikindi ni uko leta zimwe zashyizeho nk'ingamba nko kuzamura inyungu fatizo ku nguzanyo ishyizeho inyungu fatizo ku nguzanyo biba bishatse kuvuga ngo inguzanyo uzajya kuyaka azayaka bimuhenze noneho abantu bakabanza bagashishoza bityo bigatuma n'aya mafaranga nyine yashobora kuzenguruka mu baturage aturutse ku nguzanyo baba bafashe mu mabanki agabanuka bityo bikazatuma nyine na bwa bushobozi bwo guhaha bugabanuka bityo bikazanatuma noneho na byazamuka ry'igiciro ry'igiciro bidakomeza kugenda bikura nk'uko byari bisanzwe cyangwa ugasanga amafaranga banki kugira ngo ziyatangeho inguzanyo zihisemo kujya kuyabitsa kubera ko ariho wenda babona hariho ingaruka nkeya risike harimo ingaruka nkeya none bakavuga bati mu gihe hakiri inyungu ku nguzanyo y'ifatizo ndende reka tuba tuyashyize hariya mu gihe none tujye tuguriza gusa abantu tubona ko nta risike n'imwe baduteje nta ngaruka n'imwe yo kuba batazatwishyura cyangwa bazatwishyura nabi baduteze ibyo byose rero yavuze nibyo leta nazo zirimo ziragerageza nyine gukora izo ngamba ugasanga ingamba zimwe koko zirimo ziragerageza gukemura ikibazo ariko ugasanga leta ifite ikibazo cy'uko izi cyane twita mu ndimi z'amahanga ngo dayirema hari turedo hariho leta iri kwibaza ngo none se dukomeze duhangane n'izamuka ry'ibiciro ubukungu busubira inyuma cyangwa se duhangane no kuzamura ubukungu wenda ibiciro niyo byazamuka ntacyo byari bitwaye nanone ugasanga ibiciro bikomeza kuzamuka cyane byangiza ubukungu ariko nanone witaye gusa ku kuvuga ngo reka uhangane n'izamuka ry'ibiciro ubukungu nabwo burahazaharira ubwo rero leta niyo dayirema irimo usanga ivuga ngo ejo dukora iki reka tuze kugaruka kuri rwanda zishyize ko mu nzani ibyo ibyo izo mpande zombi izo kuzahura ubukungu n'izo guhangana n'izamuka ry'ibiciro ntabwo ibyo yavuze n'ibyo nanjye ndemeranya nawe murakoze Mm, reka tuze kugaruka kuri icyo cyo- cyo- cyo- cyiza ku bukungu niba icyiza ari ukumanuka kw'ibiciro cyangwa niba ari ukuzamuka kwabyo donc in- i- eh, ingaruka bifite ku ku bukungu mu buryo bu- bunonosoye ariko ngemerera dusubire ku murongo wa telefone twakire ndayisenga felix ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze mwiriwe cyane turamukije n'umutumire ego arakumva uherereye he
Eh, jewe ubu ndi muri congo ariko ndi umurundi Mm,
ego nagira ngire ico mvuze ku byerekeye iduka ry'ibiciro mu burundi
nyarutsa
Eh, ego mu- muranyumva ego turakumva komeza ku gitekerezo cyawe
ego mu burundi ko- eh, uburundi eh, ni igihugu kirimwo byose aho nkombe kuvuga amazi eh, izuba riraka imvura iragwa rero eh, turavye ko ibiciro biza biraduga by'ibifungurwa biragaragara yuko abarimyi eh, ubwa mbere bakirima mu buryo bwa kera cane barimisha isuka kandi abarimyi ntibigeze biyongera kuko urwaruka uno munsi eh, rufise ingufu zo gukora ruca rugenda kuroderera mu bindi bihugu ubuzima kubera aho iwacu i burundi eh, ubuzima bujanye n'urwaruka buragoye rero ba banyokuru b'imyaka eh, mirongo itanu mirongo ine n'itanu ntibafise ubushobozi n'ingufu zo kubandanya bakora kugira ngo ibyo bimbuye bishobore gukwira ababikeneye ikindi uburyo bw'intabire nta bushobozi bafite bwo kugura eh, imborera cyangwa intabire bakoresha eh, kubera basanzwe bari mu bukene eh, aho usanga nk'agafuko k'imborera abagize ngo barakagura eh, k'ibiro mirongo ibiri na bitanu usanga bagakoranira ni nk'abantu bane biragoye rero ko bimbura eh, agafuko k'ibiro mirongo ibiri na gata- na bitanu bagakoraniye ari bane abo n'ababa bashoboye eh, kubironka rero ibyo rero biratuma isi eh, urugero yari ikeneye gutabirwamwo ru- ruta- itabironka eh, ivyimburwa ivyimburwa bikaca biba bike cane ababikeneye bagatara biyongera eh, ku isoko ibiciro bikaca biguma bidugwa biduga cyane tucokorwa naco eh, ubwa mbere ni leta yoraba mu burimyi ikahashira uburyo bwinshi eh, nko bije- nko mu bijyanye n'ifumbire eh, ikarosa nk'ifumbire eh, abayikeneye hambuga abarimyi nko ku buntu kurya yabigize mu kurosa eh, nk'imitumba eh, amakoperative miliyoni icumi icumi cyane mu gufata izindi ngingo zoherezwa abenegihugu nko kuvurwa ku buntu eh, kwe- kw'abana batarakwiza imyaka itanu cyangwa kugarurwa ku ku- ku buntu ku babyeyi rero igaheza iga- ikarosa nk'ifumbire eh, abarimyi mbere n'imbuto zirobanuye gutyo eh, umwimbu ukiyongera Eh, mbere n'abagoronome babyigiye ba- bereka abarimyi ingene eh, bategerezwa ku- kurima eh, bakanagwiza mbere n'ibiterwa abarimyi bo- njabukamazi abarimyi aha navuga nk'ikawa icayi eh, kugira ngo abarimyi ubwabo eh, bibagirire akamaro umusaruro bivuyemo bibagirire akamaro gutyo rero ndabona yuko umwimbu wokwiyongera ijoro rigiye neza Urak- urakoze nogezaho murakoze urakoze cyane felix reka tu- twumve na leonidas ndayikengurukiye leonidas turakumva
kuri radiyo y'ijwi ry'amerika Eh, uherereye he leonidas hanyuma uhita unyarutsa utanga igitekerezo cyangwa ikibazo cyawe
Eh, aho mperereye ni ni ku mutumba wa kanyagu muri komine ntega provensi kirundo hano mu burundi Mhm.
dutwa izamuka ry- izamuka ry'ibiciro no mu burundi naho byabaye ndanse urabye ukuntu urugero twagira ibiciro nk'ibiharage ibigori ibirayi byose n'amasaka n'umuceri amavuta byo bintu byabaye akananira abahinga ibiciro byaduze cyane ni ukuvuga sitarato yishyuye neza cyane avuga ko ikirere n'uburusiya nabyo byatumye ibiciro biduzwa hamwe na kovide cumi n'icyenda ni ukuri ndamushimiye cyane kuko icyo kintu yakishyuye neza cyane hama rero mutagoma nyakubahwa nongera nshikiriza ikindi kibazo cyangwa ingaruka yabyo ni ukuvuga kugira ngo ibiciro biduzwe byose byatewe n'uko imvura yaguye iteba hanyuma umwimbu uca uraba muke hariho n'abaraje ubusize icyo bitwa imbibe ntibarimye n'ibiyobe byo twari twarimye n'ukuri byose imbuto nta namba twarose umukozi mu ndimiro reka ni ukuri ubu n'ibihumbi bitatu umuha kurima kuva cumi na kuva saa moya gushyika saa sitanu ibihumbi bitatu uti none aricyo wendaga kubaza rero wari uvuze uti hari icyo ugiye kubaza yego wari uvuze uti hari icyo ushaka kubaza noneho
tunobaza nobaza tunobaza uwo mu musitarato habyarimana ni uko nawe yovugira hejuru kugira ngo leta igabanye ibiciro kuko inzara yokwica abanyagihugu akatuvugira imbere kugira ngo abategetsi babyumve ibiciro bigabanuke urabye n'ukuntu n'inzoga zaduze byose nta na kimwe kitaduze
mu kanya turamuha ijambo twumve niba ubwo busabe bwawe hari icyo yabukoraho ariko reka tubanze tujye kwa ama rodrigo
yego nyakubahwa amahoro cyane ama rodrigo uherereye hehe
ni amahoro cyane mperereye muri leta zunze ubumwe z'abarabu
yego ni igitekerezo ni ikibazo
jewe nibaza ko ari igitekerezo ko mu kivuga mu kinyarwanda cyangwa mu kirundi ngo icyiyumviro icyiyumviro
ari icyo ntabwo ari intererano icyiyumviro mfise ni ku bijyanye n'uko abantu bose ikibazo cy'inzara bagita kuri leta nkaho umengo nibiko bikorwa na leta sinzi nimba hari abakunze gutembera twe dukunze gutembera turakunze kubona mu bihugu bitandukanye haba muri afurika cyane cyane muri afurika dufatire muri afurika kuko ariho ariyo kontinano ikiri inyuma mu bijyanye n'iterambere hose ahantu hose uca hose wumva aricyo kimwe uhura n'umunyayetiyopiya kubwira ati mvuye muri etiyopiya iyo nzara iwacu irayica umuntu uhura n'umunigeriya arira uko nyine mugabo nta n'umwe agita kuri guverinoma yabo icyo kibazo ni ikibazo cy'isi yose navuga ati kumbure sinzi ko byavuye kuri ingwano ya ikirere n'uburusiya sinzi ngo ni covid nayintini biba byavuye ko ariko ni ikibazo mpuzamakungu icyubiro cyanje ni icyo gukura mu mutwe abarundi bavuga ngo ibi bintu ngo ee ngo ni leta ngo leta igabanye ibiciro ibigabanye gute kandi ari ibintu biri ku isi yose si leta nta ruhara ibifisemo na rumwe ni ibintu nyine biri ku isi yose mugane hamwe abarundi twama dushaka kubona umenga ibintu byose ni leta atera iki ni leta inzara yazanywe ni leta rero leta ko atari izibira imvura ko atari igirante hari ibintu dukwiye gutahura cyane icyo cyumviro cy'iwanje cyo gutahuza abantu yuko ibintu ibibazo byose biba batoza barabishyira kuri leta ari ibintu bitaba biraba leta ari ibibazo byose
amandi rodrigo mu burasirazuba bwo hagati turagushimye cyane kandi twinezejwe n'uko mukurikira ku ijwi rya amerika mugire umunsi mwiza turabashimiye cyane rwose mugire umunsi mwiza n'akazi keza
bwana habyarimana rero tugaruke iwawe humvise ibitekerezo bya leonidas ndayikengurukiye felix ndayisenga mani rodrigo bamwe bagushimiye uburyo wasobanuye abandi bati abarimyi ntibiyongera urubyiruko rurava mu byaro rujya mu mujyi abandi bati guta ibibazo kuri leta ibibazo by'izamuka ry'ibiciro n'ibura ry'ibiribwa bakabishyira kuri leta ati ntabwo ari byo kuri ibyo bari barimo bavuga duhereye kuri iki cy'abarimyi batiyongera cyangwa wenda ne kuvangira wari wakurikiye reka nkureke ugira icyo uvuga ku byo bashyikirije
ndahera ku gitekerezo cya rodrigo cyane hanagira ngo mbaze namushimire kubera yuko mu by'ukuri hari ikibazo cy'uko koko hakiri imyumvire y'uko leta ariyo izakemura ibibazo byacu byose dufite ukumva yuko leta ariyo kamara eta providence ibyo bintu byo gutekereza ko leta ariyo izakemura ibibazo byose icyo gihe cyararenzwe ntabwo ntabwo bikibaho nta n'aho bikiba yego hari ibihugu bikize ku buryo usanga hari ibibazo byinshi bireba abaturage usanga ibyo bihugu byabashije gukemura kandi bishoramo imari nyinshi kugira ngo abaturage babeho neza ariko usanga kuba leta ishobora gufata ibibazo byose by'umuturage ikabimukemurira ntabwo ibyo bintu bikibaho ntabwo zabona leta ntizabona ubushobozi ariko uretse n'ibyo ntabwo zabona n'umwanya wo gukora noneho iby'ingenzi bikenewe kugira ngo abantu babeho neza kimwe rero mu byo ubwo ndashimira rero rodrigo wari utanze icyo gitekerezo ariko kimwe mu byo leta ishobora gukora ni ugushyiraho nk'ubwo uburyo bwiza bwo kugira ngo ibibazo runaka bikemuke natanga urugero wenda nkagaruka ubwo nari mbona gusubiza na roni dasi leta igabanya ibiciro niko yari yifuje ariko leta igiye mu kugabanya ibiciro ahubwo ushobora gusanga noneho ibintu bizambye kurushaho ugasanga wenda yibishyize hasi ku buryo n'uwashaka gushora imari mu buhinzi ntayishoye cyangwa se ugasanga noneho wahinze agiye gushyira ibicuruzwa bye ku isoko umwimbu we ku isoko leta yashyizeho igiciro gitoya ubutaha akazavuga ati kubera ko umwimbu ushize nawe nabanyemo inyungu nkeya ubutaha ugasanga ntiyongeye gushyira imbaraga mu kugira ngo abone umwimbu cyangwa abona umusaruro urumva rero leta hari ibintu ishobora gukora ariko hari ibitagomba gukora ariko ngarutse nko ku bitekerezo bya felix kuko biragaragara yuko leta hari ibintu ishobora gukora bigatuma wenda ibibazo twarimo kuvuga ubu ngubu byiyongera byo kwiyongera kw'ibiciro by'ibikomoka ku buhinzi byagabanuka hari kimwe cyane cyane nkunze kugarukaho ni uko mu kinyejana cya makumyabiri kuba tugihingisha ka gasuka tugihingisha mu by'ukuri tugikora tugishyira imbaraga nyinshi mu buhinzi ariko imbaraga zitarimo ubwenge zidakoresha ikoranabuhanga biragayitse ikintu leta rero ishobora gufasha abantu ni ukubasha kugera ku ikoranabuhanga kubasha gukoresha imashini zo guhingisha kubasha kuzibona ku giciro kidahenze kubasha guhugurwa ku ikoranabuhanga rigezweho ku buhinzi kugira umwimbu ufatika noneho ku buso buto ku murima utari munini ibyo byose leta ishobora kubikora ikintu wenda yavuze gisa naho cyaba kigoranye kuvuga yuko leta yafata nk'amafaranga igaha buri koperative kuri buri muturumba buri musozi cyangwa se buri buri kagari ntabwo byakunda kubera iki icya mbere amafaranga ya leta ntabwo yayabona kubera ko leta ifite byinshi isabwa kandi hari n'ibiba byihutirwa nk'uburezi nk'ubuzima n'ibindi n'umutekano ariko akenshi ntabwo waba wizeye ko n'ayo mafaranga leta iramutse iyatanze yazakoreshwa kuko ibyo kuzamura umwimbo cyangwa se kuzamura umusaruro bityo rero ugasanga noneho iramutse ibikoze cyaba kigamijwe ntabwo cyagerwaho ugasanga noneho hashowe imbaraga nyinshi mu bintu bitari bugira akamaro leta rero ntabwo yabikora ariko leta ishobora gufasha nko gushora amafaranga muri biriya wavuze ifumbire kubona imbuto y'indobanure kubona ibikorwa remezo ibikorwa remezo bishobora gufasha abaturage nko kuhira gukora imihanda neza kugira ngo igihe babonye umwimbi cyangwa umusaruro bawugeze ku masoko bitabagoye bityo babone n'igiciro cyiza kandi badahenzwe mu kuwugeza ku isoko hanyuma no kohereza ikintu waguze cyiza cyane cyo gufasha ba agoronome bamanuka bakagera hasi mu baturage nkeka yuko ibyo leta koko yakomeje kubikora no gufasha mbese ibyimburwa byoherezwa hanze cyangwa se umusaruro woherezwa hanze kugira ngo amafaranga nyine akomeze kwinjira mu gihugu ibyo kuko leta ishobora kubitera n'imbaraga ariko biracyari inshingano za buri muntu gutekereza niba koko uko arima ubu ngubu cyangwa uko ahinga ubu ngubu bihuye n'aho igihe kigeze kubona uhinga amasaha amasaha cumi cumi n'imwe ahantu wagombye
ndumva wagira ngo ntabwo tukumva neza sinzi niba umurongo wawe wa telefone ukiriho alo Ah, umutumirwa wacu ndumva ashobora kuba agize ikibazo cya telefone reka ariko tunyaruke twakire birushya abagabo emmanuel mu gihe bakimushakisha birushya abagabo emmanuel ikaze mu kiganiro muri sanga
Eh, murakoze murakoze amakuru amakuru banje kubashu eh amakuru ni meza abanywanyi banjye yego yego ikibazo igitekerezo
eh nanjye birushya abagabo Emmanuel nkamenyereye musanze nanjye nkaba nishimije ikiganiro cyiza kijyanye n'ubukungu bwo bw'akarere k'ibiyaga bigari ikigaragara cyo koko turahinga nubwo rimwe na rimwe duhura n'ikibazo cy'i- cy'isarura cyangwa se cy'umusaruro tubona mu bihingwa ugasanga rimwe na rimwe turahura n'ibiza bigiye bitandukanye ariko icya mbere cyo gishoboka ni uko twabanza tukagira za radari zishoboka hari zikadufasha gupima ikirere kugira ngo n'abahinzi bacu bamenye ati ese mu gihe runaka tuzagira umuyaga umeze ute imvura ingana ite kandi tukamenya no guhinga ku misozi ariko nanone mu bijyanye no gucunga umu- u- umusaruro wavuyemo ugasanga abantu benshi ntibabyitaho ntibamenya ati "Tura- turafata gute umusaruro ugasanga hamwe bejeje byinshi byabuze abaguzi abandi babibuze babuze nabo babikura bikaba yuko ubufatanye aricyo kintu cya mbere cyabaho cy'ingenzi murakoze cyane murakarama n'ibirushya abagabo Emmanuel Musanze aka Freeman murakoze cyane ijwi ry'Amerika
urakoze cyane bwana birushya abagabo emmanuel reka twakire amizero iva alo
alo ikaze mu kiganiro muri sanga unyarutse igitekerezo
murakoze cyane turabashimiye mbere na mbere Ah, ni uko umutumirwa wacu twumvise tutari kumwumva neza yagarutse ariko hari icyo ya- ashaka yagarutse yagarutse arakumva mu kanya ndamuha ijambo
kuvuga. murakoze ikibazo ushaka kubaza twagize twagize ikibazo cy'izamuka ry'ibiciro cyane cyane by'ibiribwa ku buryo buteye ubwoba ku buryo usanga no mu baturage basa n'abamaze ku- kugira nk'ikintu twakwita ngo ni turuma cyangwa se hahamuka aho njye nashaka kubaza umutumirwa mbese hari ubushakashatsi bakoze babona yuko ibindi bishobora kuzagabanuka cyangwa bizakomeza bizamuka icyo ni icya mbere ikibazo cya kabiri ese iyo dufashe ibihugu byo mu biyaga bigari u rwanda uburundi kongo ndetse n'ibindi tukabigereranya no ku yindi migabane naho ibi- ibiciro bishobora kuba byarazamutse ni ikibazo rusange cyangwa ni icyacu nicyo twihariye twebwe ubwacu murakoze
urakoze cyane mizero iva sinzi niba ku murongo wa telefoni bafite un- mu- undi mutumirwa eh, eh, reka tuve ku mirongo ya telefoni noneho dusubire kwa bwana habyarimana sitarato umurongo wawe wari uvuyeho ariko ngira ngo noneho uratwumva
yego ndabumva neza ye reka duhe- duhere kuri icyo kibazo cyangwa se wenda ubanze ucutse igitekerezo wari u- wari urimo uvuga hanyuma noneho tubone kujya ku kibazo cya eh, mizero iva avuga ati ese ruri hose cyangwa ni iwacu byazambye
Eh, urakoze cyane nari ntangiye rero ndi kuvuga yuko mu by'ukuri leta hari ibintu ishobora kudufasha yego ariko usanga inshingano tuyisegerejeho niyo kudufasha ngo ishyireho uburyo bwiza bwo kugira ngo twirwaneho ariko ntabwo yadufasha kudukemura ibibazo byose ntabwo ah, leta rizaza kuduhingira ntabwo rizaza kudutekereza uko tugomba guhinga twagumye natwe kubyibwiriza wenda ikabitwigisha igashora amafaranga mu kubitwigisha ariko natwe tugomba kumva yuko twagombye ku- gushyiraho akacu twagombye kugira uruhara mu- mu ruhare mu- mu mu- mu kureba uburyo ki ibyo dukora twarushaho kubinoza tudategereje eh, yuko leta iza kubidukorera Ah, hari na ngaruka ku murongo nayo isanzwe witwa Emmanuel ari kuvuga ati hagomba ubufatanye kugira ngo iki kibazo gikemuke nibyo koko nyaka yuko bisaba ubufatanye hagati y'abaturage twebwe ubwacu hagati y'inzego za leta mu kureba ibikwiye gukorwa kugira ngo nyine bikorwe kandi bikorerwe ku gihe hagati y'abaterankunga murumva ko nk'ibigega by'isi banki y'isi akenshi bisigaye bifite za porogaramu zo gufasha ibihugu guhangana n'ibibazo byihuse cyane nk'ibi ngibi ibibazo bihambaye cyane nk'ibi ngibi uburyo bwihuse nkeka yuko nyine buri wese mu buryo ashoboye yagombye kugira uruhare mu kugira ngo arebe ko iki kibazo cyakemuka ikibazo cyiza cya ayivani kiragira kiti ese hari ubushakashatsi bwagaragaje yuko iki kibazo gishobora kuzakemuka aha ayivani nakubwira yuko abanditsi barandika umunsi ku wundi umwe akavuga ibi undi akavuga biriya bamwe bakavuguruzanya ariko ikiriho ni uko icyo twakemeza ni uko ibi ntibikunze kubaho nubwo bibayeho muri ino minsi ibi mibare imwe iragaragaza yuko bishobora kuzahinduka mu mezi ari imbere uyu mwaka ushobora wenda kuzarangira nkurikije ibyo bamwe bavuga ibyo bamwe bandika abashakashatsi bamwe bavuga uyu mwaka ushobora kuzarangira wenda bitarakemuka neza ariko umwaka utaha tuzageza mu kwezi kwa gatandatu ibintu bimwe bishobora kuba byasubiye mu buryo ukurikije ibyo bamwe bavuga ubwo nabwo ni mu gihe hatagira ikindi kintu gishobora gutuma byongera gusubira irudubi ni ukuvuga ibintu bikomeje kugenda nk'uko bimeze ubu cyangwa se bikarushaho kuba byiza kurenzaho naho ku bijyanye no kuvuga ngo ibiciro ugereranyije n'ahandi yewe ntabwo ari twe gusa hari ibihugu ndetse wenda sinzi niba ijwi rya amerika rishobora kugera nko ku bantu baba nko mu bihugu nka zimbabwe ibihugu abantu baba mu bihugu nka libani ibyo bihugu mu by'ukuri byo biranaturenze uribuka igihe twavugaga mu rwanda yuko ibiciro byazamutseho wenda na makumyabiri na makumyabiri na kangahe ku ijana muri ibyo bihugu mvuze bo bavugaga inshuro hafi magana atatu ku ijana urumva rero twebwe iyo bumvise tuvuga ahubwo wagira ngo kuri bo baba bona turi kwiriza ariko mu by'ukuri ni ikibazo rusange nk'uko umwe muri bagenzi banjye yigeze kubivuga ndagira ngo ni wabivuze ni ni rodrigo ni ikibazo rusange kiri ku isi gusa amahirwe tugira ni uko mu bihugu bimwe na bimwe birimo biragaragara yuko ingamba ziri gufatwa ziri kugenda zitanga umusaruro ubundi ibiciro bizamuka birazamuka hari igihe bigera bikazamuka cyane noneho bikageza ubwo bitongera kuzamuka bigasa naho bikaguma hejuru ariko bitongera gukomeza kuzamuka aho niho bita kuri plato mu ndimi z'amahanga ahenshi rero mu bihugu byo hanze usanga bisa n'aho izamuka ry'ibiciro ryageze kuri plato igikurikiraho akenshi rero iyo byageze kuri plato haba hasigaye kugenda bigabanuka bikagabanuka gahoro gahoro ku buryo bishobora kuzakugira uko byari bisanzwe nkeka yuko kubera ko ahenshi byageze kuri plato nkeka yuko icyo twategereza ni uko wenda mu minsi iri imbere bishobora kuzasubira uko byari bisanzwe ngira ngo nicyo navuga ku bambanjirije murakoze cyane murakoze cyane umwanya uragenda utubana mutoya hari ibyo nanjye nari nateguye kubaza ariko abatwandikiye ni benshi ndagira ngo tugerageze mu minota itanu isigaye twakire benshi bashoboka duhereye kuri iradukunda emmanuel ikaze mu kiganiro muri isanga uhita utubwira aho uherereye unarasukira ku kibazo cyangwa igitekerezo
amazina yawe niradukunda emmanuel merereye mu rwanda mu karere ka kicukiro mu murenge wa kagarama akagari ni akarukatsa ku bigendanye n'izamuka ry'ibiciro hano mu rwanda cyane cyane hano mu karere duherereyemo ka kicukiro ibigendanye n'ibiribwa n'ibyo bintu biri ku isoko bihenze cyane cyane umuceri ibishyimbo aho ikiro cy'ibishyimbo gihagaze igihumbi na magana abiri mu gihe ikove ritari yatera ibiciro byari bigufi cyane ariko si twakibagirwa isanganya ryabaye hagati ya kongo n'u rwanda se uganda n'u rwanda aho hose nta hantu twagendaga tugura ibishyimbo ku masoko yaho amadepo yaturukaga iwabo aza mu rwanda ariko ibyo byose byarapfuye kubera izo ntambara zose zagiye zibaho yandaceka ari ibyo ngibyo badohora ku bigendanye n'imirire ibyo kurya nibyo bihenze cyane muri uru rwanda urakoze cyane iradukunda emmanuel tujye kwa inosa tuyizere inosa tuyizere aho uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo
mbereye mu burundi icyo mfite cyane ikibazo yego
icyatumye mukuru icyakora tumutumire bashaka kumaza yuko dufite ngaha mu Burundi ari ikintu bita amajyamagirenye communautaire bagiye batuza ibintu bitandukanye ibi na biriya rero amakenga harimo uko twe twugize kumva bavuga yuko byaba byagusha mu mashyirahamwe afasha impunzi mu bihugu bitandukanye hama ikindi nyamukuru nacyo ni uko hari n'intambara kanaka mu bihugu bibanyi twizere yuko iyo ari impamvu nyamukuru cyangwa yoba ari iyindi mpamvu iva ku ma- ku mafaranga y'agaciro yubaka inyuma mu gihugu z'amadovize mu gihugu ari gushobora kujya bukanze kuyondera mu bihugu kanaka bibanyi ikibazo cyane cyari icyo Oh, urakoze innocent tuyizere ndibwira ko yari yabivuzeho cyane mu buryo burambuye ariko na n'ubu aracyahari bwana habyarimana dusigaranye iminota ine eh, umwanya utubanye iyanga ariko reka ngaruke iwawe kugira ngo usubize ibyo bitekerezo unasa n'uganisha ku mwanzuro w'ikiganiro
Eh, murakoze cyane ah, Ama- emmanuel aragira ati wenda ariko se wenda bibaje mu buryo buziguye Eh, aragira ati buriya intambara iri ku- ibiri kubera muri congo n'umubano na uganda nawe wigeze kuzamo agatotsi nta kuntu byaba byarabigizemo uruhare Eh, njye ndemeza ntashidikanya ko eh, nabyo bishobora kubigiramo uruhare kubera yuko uyu mubano hagati y'ibihugu eh, utameze neza ubuhahirane nabwo buragabanuka bikagira ingaruka rero kuri bo- ya ngano y'ibicuruzwa bishyirwa ku isoko nk'uko nigeze kubivuga kare Ura- ubundi hari ukuntu ibihugu bibanye neza iyo habaye icyuho ah, abacuruzi bahita banyarukira mu gihugu kibanyi cyangwa cy'abaturanyi bagahita bazana ah, ibicuruzwa byo kunganira ibiri mu gihugu imbere kugira ngo i- i- no- ibikenewe n'abaha- n'abagura cyangwa abahaha biboneke kandi bibonekere igihe iyo rero bitameze gutyo niho ha- hava byazamuka ry'ibiciro kubera ko ibiri ku isoko n'ibyo abantu bakeneye biba bitangana nkeka yuko rwose ntabwo twashidikanya ko nabyo bishobora kubigiramo uruhare Eh, hanyuma inota we aragira ati eh, eh, ibintu by'amadovize ibintu by'intambara Ah, ngira ngo inota nabivuzeho kare navuze yuko mu by'ukuri kuba um, eh, wenda nk'amafaranga yacu muri iki gice eh, agenda atagaciro ugereranyije n'amafaranga akomeye yo hanze bishobora gutuma nabyo ibiciro bizamuka hari ikindi wari wavuze ntumvise neza wari uvuzemo iby'intambara n'impunzi Eh, sinzi niba bashatse kugaragaza ko nabyo bishobora kuba bigira uruhare mu izamuka ry'ibiciro ariko icyo navuga cyo ni uko kutabana neza kw'ibihugu n'umutekano muke biri mu bituma ubuhahirane hagati y'ibyo bihugu ubwabyo ah, utagenda bu- butagenda neza nabyo bikaba bituma ibiciro bizamuka ngira ngo niba hari uwo nibagiwe ku- kuvuga cyangwa gusubiza arambabarira iminota bari bambaye ndabona iri kugenda nagira ngo mbashimire kuba mwateze amatwi kuba mwambaye n'umwanya kugira ngo twa- tuganire twungurane ibitekerezo kugira ngo Geoffrey niba nta kindi umbaza nagusubiza umwanya wawe yewe ahubwo uko mbirora ndumva tuzagusaba kongera kudushakira undi mwanya kuko ah, ibyo ibyo na- nagombaga kukubaza urabizi nari na- navuze yuko ndi buze kukubaza icyiza ni iki ari ukuzamuka kw'ibiciro ari ukumanuka kwabyo eh, icyiza ku bukungu eh, bw- bw'igihugu mu by'ukuri ni iki urumva ibyo hari hari utubazo twinshi tudashoboye ku- gusubiramo ndumva uzadushakira umwanya tukagaruka
Eh, njye numva nta kibazo Eh, reka noneho tugusabe mu munota umwe gusa ugire icyo wavuga kuri iyi nsanganyamatsiko hanyuma ah, tu- kurekure wigendere abaturage babyitwaremo bate leta ikora iki mu munota umwe bwa ntabyarimana
murakoze cyane reka mbere ku baturage abaturage birabasaba yuko ah, kubona ko muri iki gihe ibintu bikimeze gutya guhindura imyitwarire guhindura imyitwarire ni ukuvuga ngo si ngombwa yuko rwose ujya ku isoko guhaha ibintu bitari ngombwa ushobora guhaha ibintu biri ngombwa ugahindura uburyo bw'imihahire ugahahira bimwe byinshi kugira ngo ibice bindi bizamuka mu kwezi gutaha nibura uzasange wowe ufite ibyo urya muri uku kwezi wahashye mu kwezi gushize ibiciro bikiri hasi mbese kutiheba ugakomeza ugacunga aho ibintu bigana kandi ugakora cyane kugira ngo uve mu bibazo turi guterwa n'ibi- n'ibi- n'ibi bihe nyine naho kuri leta yo ikibazo kirahari nikomeze nyine yumva abaturage ikomeze irebe ah, aho ishobora gu- gu- ah, gu- gukanda umwotso ibibazo bigakemuka kubera ko hari ahantu henshi hari ingamba nyinshi zagiye zishyirwaho ese zirimo zirabyara umusaruro leta yagombye kuturebera niba koko ziri kugira akamaro yasanga atari ko bimeze igafata izindi ngamba urakoze cyane bwana habyarimana tugushimire cyane ko witabira ikiganiro muri isanga dushimira n'abandi baduteze amatwi bose nshimira enjeniyeri Cornelius wamfashe ku buhanga bw'ibyuma na Nadia Ta wamfashije kubagezaho eh, ku- kwakira telefoni zanyu kuri mikoro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma naho mu kanya mu makuru saa kumi n'ebyiri